iyi mwumva ni ijwi rya amerika Maramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi nayo mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu imisanzwe abashitsi b'amajoro baza kwakira raporo bashikirizwa n'abahinga bateguye iyo raporo ni ukugira ahanini cyane cyane barabire hamwe ibikorwa bizokorwa muri ako karere muri uwo mwaka utangura ibihumbi bibiri na cumi n'imwe uyo ni Lieutenant General Prime Niyongabo kuri ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi avuga ku nama y'urwego rujejwe gutabara no gukinga amatati mu karere ka Afurika y'ubuseruko iri kibera mu Burundi iyi nkuru cyo kimwe n'ico Amnesty International ivuga inyuma y'aho igihugu ca Gambia naco gitangarije kuva muri CPI ni mu kanya ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero Rosine
Ego Aloise mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika makuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu ca Somalia habagwanyi bashigikiye umutwe wa leta ya Kiislam bigaruriye igisagara cabo ca mbere kinini mu ntara ya Puntland muri Somalia Ico gisagara citwa Kandala kiri mu karere k'ikiyaga gitukura giherereye ku mupaka utumbereye ibisagara vya Yemeni ibi vyemezwa n'abategetsi hamwe n'abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika aho bemeza ko abategetsi b'ico gisagara bahunze kandi ko abo bagwanyi baza bashize baza bashinze amabendera yabo ku biro by'igipolisi no kuzindi nyubakwa zitandukanye za leta ya Somalia abagwanyi binjiye muri ico gisagara kuri uyu wa gatatu mu masaha ya kare mu gitondo atantambara zibanje kuba umuyobozi ajejwe iby'imfashanyo muri onu stefan o'brien amenyesha ko igisagara ca lepo muri siriya cabaye ic'ubwicanyi aho mu kwezi guheze abantu bashika ku majana ane bahitanywe n'intambara abashika ku bihumbi bibiri bagakomereka o'brien navuga ko abenshi muri abo bagizwe n'abana o'brien atuma urutoke leta ya siriya hamwe n'igihugu c'uburusiya avuga kandi ko agahengwe katanzwe mu ndwi iheze hamwe n'iminsi yongewe ko ataco kamariye abakozi bo mu mashirahamwe ajejwe ivy'imfashanyo o'brien amenyesha kandi ko hari abaganga bashika kuri mirongo itatu bamaze kuva muri ico gisagara aho ibitaro bishika kuri bitandatu ari vyo vyonyene ubu bikora Stefano Bryan yagiriza igisirikare ca Syria hamwe n'Uburusiya ko indege zabo zimaze imisi ziriko zirakorora inzandiko aho zigabisha abanyagihugu guhunga izo nzandiko zikavuga ko ari akaryo ka nyuma bahawe atari uko bazotikirira muri ico gisagara ivyo Vitali Turkini intumwa y'uburusiya arabihakana akavuga ko indege zabo zimaze iminsi umunani ziri ku birometero bishika kuri cumi uva mu gisagara ca alepo turkine akashira ivyo birego ku ndege za amerika ihiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika rirabandanya ivyigwa vyerekana ko umukandida hillary clinton ari wazi imbere y'uwo bahiganwa donald trump kuri uyu wa gatatu umukandida Trump yatangaje ko yiteguye kongereza inguvu akanongereza amafaranga yo kwiyamamaza ari hamwe bikenewe kugira ashobore gutsinda iryo higanwa ivyegeranyo byashikirijwe n'abakandida vyerekana ko umukandida Clinton amaze kwegeranya amafaranga angana n'imiliyoni majana icenda na mirongo itanu z'amadolari kandi ko afise ayashika ku miliyoni ijana na mirongo irindwi n'umunani z'amadolari ategekanya gukoresha kumbonera kumbonesha kure kugira ahamagarira abanywanyi biwe kumato, mu matora kumutora nako nayo umukandida Trump yatangaje kuri uyu wa gatatu inyuma y'ibirori vyo kwinjira ku mugaragari hoteli yiwe nshasha ko amaze gukoresha imiliyoni ijana z'amadolari akuye mu kigega ciwe bwite Donald Trump yabwiye kandi abanywanyi biwe ko atankeka yizeye intsinzi mu gihugu ca Venezuela kutumvikana kuri muri politike kwatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bakorokera mu mabarabara kuri uyu wa gatatu kugira imyiyerekano amashuri amwe amwe n'amaduka byari byugaye mu gisagara ca Caracas mu gihe abitavye akamo ko kwiyamiriza president Nicola Maduro bari bihaye amabarabara bagana ibibanza bikomakomeye biri muri ico gisagara mu ndwi iheze abajejwe gutunganya amatora bari biyamirije ako kamo ibintu bikaba vyagiye gukomera kuri uyu wa kabiri aho abatavuga rumwe na leta bitwariye umukuru w'igihugu bakavuga ko yarenze ibwirizwa shingiro iyo myiyerekano ibaye iya mbere aho muri Venezuela yitabiwe n'abantu isinzi kuva itariki y'ukwezi kwa mbere kw'icenda kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda aho bamwe mu banyagihugu bari bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza perezida Nicola Maduro mu gihugu cy'ubutaliyano humvikanye nyamugigima zibiri ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Castel Santego sul Nera hafi y'ahaciye nyamugigima yabaye mu kwezi k'umunani ivyo binyamugigima vyumvikanye kandi mu gisagara ca Roma ku birometero ijana mirongo itanu uva uca mu bumanuko bw'ubutaliyano abantu babiri nibo bakomeretse nta wahasize ubuzima abategetsi bavuga ko mu bisagara bito bito bisanzwe birimo amazu ya kera inzu n'amashengero vyari vyononywe na nyamugigima iheruka zaciye zibomoka tubibutse ko nyamugigima yaciye aho mu butaliyano itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi k'umunani yari yahitanye abantu bashika ku majana atatu bapfuye ubutegetsi mu Faransa bumenyesha ko kuri uyu wa gatatu ikambi ry'impunzi riri mu gisagara ca Calais ryakuwemwo abimukira bose bari bari bariririmwo igice kinini c'iryo kambi kikaba cafashwe n'umuriro waturiwe nabo bimukira
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza n'iradiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo kome kuri facebook mudukurikirana kuri vewa radiyo yacu amakuru yo mu karere kuva kuri uyu wa kabiri ubushikiranganji bw'ubutunzi mu rwanda bwaratanguje indwi yo gukangurira abanyarwanda akamaro ko kuziganya abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko bazi neza akamaro ko kuziganya ariko muri iki gihe bugarijwe n'ubukene gusa bakaba barahisemo uburyo bwo guhana amafaranga bita ibimina ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu wasumta kaboyi i kigali minisiteri y'imari itangaza ko abanyarwanda bangana na cumi n'umwe ku ijana ni ukuvuga abagera ku bihumbi magana arindwi aribo kugeza ubu batarabasha kugana ibigo by'imari ngo babashe kwizigamira iyi minisiteri itangaza ko hari intambwe yatewe kuko mu mwaka wa bibiri n'umunani abantu bangana na mirongo itanu n'umunani ku ijana batakoranaga n'ibigo by'imari ubu bakaba baragabanutse bakaba basigaye kuri cumi n'umwe ku ijana bwana eric rwigamba umuyobozi ushinzwe guteza imbere urwego rw'imari muri minisiteri y'imari avuga ko n'abasigaye bagomba kwegerwa bagasobanurirwa akamaro ko kwizigama abaturage baganira n'ijwi rya amerika bavuga ko kwizigama babizi neza ariko muri iki gihe ubukene bubugarije bakaba batabasha kuzigama ngo babone n'ibibatunga umunsi ku munsi mu by'ukuri kwizigama ni byiza ariko ukurikije ubukungu bw'igihugu uko bumeze benshi nta kazi tugira ubwo rero umuntu yizigama afite ibyo yasaguye dufite ubukene butatwo butatworoheye iyi ni kigali ntabwo ugira konte konte ndayifite ariko noneho ntacyo mfite nshyiraho cyo kwizigama teka ubu benshi tuba turi no mu mazu akodeshwa hari igihe tunabura n'icyo twishyura ugasanga ni ibibazo ajya kubitsa se nta kintu ufite ushyiraho ntawamenya amafaranga yarabuze kubitsa ari uko wasaguye nubwo abaturage bamwe bavuga ko batabasha kubitsa mu mabanki ndetse n'ibigo by'imari byabegerejwe hari benshi bahisemo gukoresha uburyo bita ibimina ni uburyo abaturage bagenda bahana amafaranga bakazajya bagoboka uwahuye n'ibibazo ubu buryo abaturage bemeza ko bwabagiriye akamaro mba mu bibina ufite bibiri urabitanga ariko niba ufite bitanu urabitanga tukagabana umwaka urangira nk'ubu nanjye nk'uko usibye muri banki ariko nanjye ibimina byo ibyo mbibamo byo sinabibura kuko ibimina byo ni ibintu biba bisanzwe gutya ku muntu n'akagoroba k'ababyeyi dutangamo igihumbi n'ijana hari igihe ngira gutya akazi kakabura neza nkapagasa amafaranga nkayabura ariko nagira gutya nkeneye nka mituweli nkagenda mu kibina nkababwira ati ngewe nifitiye ikibazo cya mituweli bagahita bampereza amafaranga nkagenda nkishyura mituweli y'abana banjye ngewe nko dufite umugabo tubitsa muri banki asaba amafaranga yari ariho yari asigayeho agiye gushyirwa ugasanga ahubwo nuzakoma ahandi kugira ngo nishyure iby'ubu byo na byaratunyuze abashinzwe imari mu gihugu bemeza ko ubu buryo bufasha abaturage kwizigama ariko bwana eric rwigamba umuyobozi ushinzwe guteza imbere urwego rw'imari akavuga ko abaturage bakorana n'ibimina byabagirira akamaro kurushaho bagiye no mu mabanki ba bantu bakoresha bya bibina bakaba bafite uburi ahantu bahurira na za sako na- n'ibigo by'imari ziciriritse n'amabanki kugira ngo n'ubushobozi bwabo ho bubaye buto mu- ndavuga mu bya bibina bashobore kubona ubushobozi bwisumbuyeho mu mabanki n'ibigo by'imari ziciriritse turakangurira abanyarwanda turashishikariza abanyarwanda niba u- wazigama ngo uyu munsi utangire no ku- no gufata inguzanyo niba wari ufite inguzanyo wizigama utangire gufata n'uburyo bwo kwi- bwo kwiteganyiriza za bukuru utangire kwiteganyiriza a- a- ku- a- a- ibijyanye na- na- n'ubwishingizi ibyo byose nibyo bizatuma ubuzima bw'umunyarwanda burutaho kuba bwiza abakorera imishahara cyangwa abikorera ku giti cyabo babitsa mu mabanki bakunze kugaragaza ko inyungu zakwa ku nguzanyo z'amabanki yo mu rwanda zaba ariyo ntandaro y'abantu bamwe na bamwe batakigira imbaraga zo kujya mu mabanki kuko bemeza ko inyungu ku nguzanyo zitangwa n'amabanki yo mu rwanda ari nyinshi cyane ugereranyije n'uko mu karere byifashe eric barinda yemeza ko abashinzwe imari mu rwanda batangiye kuganira nabo mu karere ngo harebwe uko inyungu yakwa n'amabanki y'u rwanda yahuzwa n'iyakwa n'amabanki yo mu turere ariko kandi bitabangamiye umuturage banki nkuru y'u rwanda ibi- ibirimo ku- ku- ku- kubidufashamo cyane bari mu biganiro hagati n'abagavana b'akarere bose ba kenya ba uganda ba tanzania n'abandi ariko na hanze y'akarere kwiga kuri iki kintu kubera ugiye kureba hanini nk'u rwanda icyo tuba tu- tugamije cyane ni inyungu z'umunyarwanda ikirimo gukora ubu ni ukureba ya, ah, banki nkuru y'igihugu kurushaho gukorana na bagenzi babo bo mu karere ariko no hanze y'akarere i- kureba uwo mwanzuro wafashwe na kenya niba ari umwanzuro ufitira inyungu umunyarwanda ariko utagiye no guhangabanya financial sector rwigamba avuga ko nubwo umuco wo kwizigama urushaho kugenda wiyongera ngo haracyari byinshi bigikenewe gukosorwa kugira ngo abanyarwanda bamenye ko ubuzima bwabo bw'ejo hazaza bagomba kubutekerezaho muri ibi bihe bakiriho uru rwego rwo guteganyiriza ahazaza ruracyafite umubare muto cyane kuko ngo ubu bigeze kuri kabiri ku ijana mu cyumweru cyahariwe kuzigama cyatangiye kuri makumyabiri na gatanu ukwakira hateganijwe ibikorwa byinshi bigamije gukangurira abantu kugira umuco wo kwizigamira ndetse kuri uyu wa gatatu i kigali hatangijwe imurika ry'ibigo by'imari byerekana za serivisi baha abaturage asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
kuva ku munsi wa mbere mu burundi harakoraniye inama y'abagize urwego rujejwe gutabara no gukinga amatati mu karere ka afurika y'ubuseruko east african standby force mu cyongereza mu gihe igihugu cy'u rwanda kitayitavye umuyobozi w'urwo rwego avuga ko iyo hari igihugu gisivye ata kibazo kuko ico gihugu giteza gushira mu ngiro ibiba vyafunditswe ni inkuru dushikirizwa na eloge wirikaneza urwo rwego rugizwe n'abasirikare abapolisi n'abasivile ntirukora mu gihe c'amatati y'abantu bashamiranye bakoresha ibirwanisho gusa ariko bitekanijwe ko no mu bihe vy'impanuka nk'imyuzurira za nyamugigima uruzuba rutera mu bihugu bitandukanye inzara zituma abantu bahunga naho nyene abagize urwo rwego baja gutabara no gufasha umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu burundi lieutenant general prime niyongabo yabwiye abamenyesha makuru ico iyi nama igamije mu bisanzwe abashitsi majoro baza kwakira raporo bashikirizwa n'abahinga bateguye iyo raporo ni ukugira ahanini cyane cyane barabire hamwe ibikorwa bizokorwa mu karere muri uwo mwaka utangura ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuva urwo rwego rushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nta henshi ruraja gufasha kiretse mu ngabo z'ubumwe bwa afurika amisom ziri mu gihugu ca somaliya kurwanya intagondwa z'abayisilamu za el shabab aho abarugize baroye gufasha mu ndinganizo y'ibikorwa ibikorwa biriko bibera ku mugwa mukuru w'uburundi bujumbura igihugu kibanyi cy'u rwanda nticavyitavye lieutenant general prime niyonga basigura ko atari ingorane ziri hagati y'ibihugu bibiri zatumye u rwanda rusiba abanyarwanda ntawuzi igituma bataje si kubera ibyo biyumvira ahubwo bashobora kuba bafise uko- nk'uko babivuze ni ingorane zijyanye ni- ni- n'ubundi buzima baba bafise si kugira ngo ni ukubera hari ingorane kumbure zatumye bataza zindi nk'izo bibazo uvuga ati kumbure iyo bari imigenderanire imeze nabi nk'uko byibaza ariko bo bo babuze yuko bataje kubera akazi bafise mu gihugu wabo ibyo byiza babibaza abanyarwanda kuko nibo bazi igituma babuze ubarungika umuyobozi wa yesf nawe amenyesha ko igihugu kimwe canke ibirenga bisivye inama ataco vyica ismail shamfi Dans nos réunions, un pays membre, deux pays membres peuvent être absents pour des raisons.
mu nama que- yacu iyo igihugu kiri mu bigize umuryango canke bibiri birashobora gusiba kubera imvo zibivuyeko nta ngorane bidutera kuko twama twakoze amanama hari abasivye iyo ibihugu bikwiye bitandatu canke indwi ingingo dufata n'ivyo bihugu bindi biba vyasivye bitegerezwa kuzisunga si irya mbere imbere haba ibihugu bisiba kandi si ikibazo kuri twebwe kuko ibihugu bitahari byama bica byisunga ibyo twumvikanye de soutenir et d'engager l'ensemble des pays membres.
Urwego rwama rwiteguriye gutabara habaye ingorane canke hahungabanya amahoro n'umutekano muri Afrika y'ubuseruko ESF mu mfunyapfunyo y'icongereza rugizwe n'ibihugu 10 navyo n'u Burundi, u Rwanda, Kenya, Ubuganda, Ethiopia, igihugu ca Seychelles, Somalia, Sudani n'amazinga ya Comores. Ichicaro c'urwo rwego kiri mu gihugu ca Ethiopia. Muri Afrika hari inzego nk'izo zitanu ziri mu miryango itanu yanigize umugabane wa Afrika ni ukuvuga afurika y'ubuseruko iy'amajyepfo izwi nka sadec afurika yo mu buraruko ikunze kwitwa magreb afurika yo mu burengero hamwe rero na afurika yo hagati eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inyuma y'aho igihugu cya Gambia nacyo gitangarije ko kivavanuye na sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuri uyu wa kabiri icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu amnesty international muri afurika y'uburengero no hagati steve cockburn avuga ko iyo ngingo iteye amakenga ni mu kiganiro yagiranye ejo kuwa gatatu na mugenzi wacu frederic nkundikije umushana coburn yavuze ko iyi nkuru y'uko igihugu cya gambia kibaye igihugu kigira gatatu mu minsi mikeyi kivuye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi iteye amakenga yavuze ko ari intambwe isubije inyuma abanyafurika yongera avuga ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashinzwe kugira ngo ikingire abanyagihugu bo muri afurika aziya iburaya hamwe n'abanyagihugu bo ku isi hose iyo sentare ngo yashinzwe kandi kugira ngo yamire kandi yamirize ihonyabwoko hamwe n'ubwicanyi ndengera utungane ati ikintu coza rero kirenga kuri iyo migambi coba kibangamiye iyo sentare ku kibazo cy'uko ibihugu biriko birava muri iyo sentare birega ishyirahamwe mpuzamakungu mpanavyaha cpi ko yiruka inyuma y'abatetsi bo muri afurika mu gihe yica amatwi ku vyaha ngo bikorwa n'abatetsi bo mu bihugu bikomakomeye umushirantahe steve coburn aremera ko nyinshi mu manza zashikirijwe iyo sentare ari imanza zerekeye abatetsi bo muri afurika ariko akavuga ko izo manza zashinzwe n'abanyafurika ubwabo ati yego nivyo imanza nyinshi ziri muri sentare muri iki gihe zerekeye abanyafurika ariko twokwibutsa kandi ko izo manza zashinzwe n'abanyafurika ubwabo byongeye hari ibihugu byinshi byo muri afurika bishyigikiye sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi birimo senegal n'igihugu cya botswana coco cateye akamo ibindi bihugu byo muri afurika kabisaba kuguma muri iyo sentare byongeye abanyagihugu muri afurika nibo bisabiye ubutungane ati muri uyu mwaka iyo sentare yarihweje urubanza rwa isena ivyo bikazotuma abanyacad ibihumbi n'ibihumbi basubizwa utungane n'indishi ivyo byerekana ukuntu bihambaye ko abanyagihugu muri afurika batunganirizwa ku kibazo cyo kumenya niba hari ikintu amakungu yokora kugira ngo akinge ibindi bihugu vyo muri afurika ntibibandanye biva muri iyo sentare coburn yavuze ko kwizera iyo sentare ari ikintu gihambaye Yeah, I mean, I think it's important that the uh, that we continue to try and build confidence in the International Criminal Court, and that means.
Ati birakenewe ko tubandanya twizigira sentare mpuzamakungu mpanabyaha ati ivyo bivuga ko dutegerezwa kubandanya amatohoza mu bihugu vyabayemo ubwicanyi bukabije ivyo ari byo vyose ati turateye akamu kandi ibihugu vyo muri afurika bitize iyo sentare kabisaba kubandanya biganira n'iyo sentare aho gufata ingingo yo kuyivamwo ati ivyo birahambaye mugambi wo kuzuriza abanyagihugu bo muri afurika ati birakenewe kandi ko abantu bamenya ko igihugu ca gambia atari igihugu ibindi bihugu vyo muri afurika bishobora kurabira ko akarorero ni igihugu kiberamwo ivyaha vyinshi vyo gukubagura abanyagihugu bari mu mabohero kandi n'abatavuga rumwe na leta nta kibanza bafise bavugiramwo uh, and where um, freedom of expression is, is strongly um, uh, repressed.
ku kibazo cyo kumenya niba iyo ngingo y'ibihugu bitatu bivuye muri iryo shyirahamwe mu kanya gatoyi yoba yokangurira sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ngo inagure bumwe mu buryo ikoramwo ivyo birego bishikirizwa n'ibihugu vya afurika biba vyo canke atari vyo coburn yishuye avuga ko ingorane zihari muri iki gihe zikwiye gutorerwa umuti I think it's a wake up call for everybody to, to, to, to resolve this issue. Uh, and, that, and that is.
ati iyo ngingo ni ingingo koko ikwiye gukangurira bose kandi isaba kwico kibazo gitorerwa inyishu kugira ngo ibihugu vyo muri afurika bigarukane ikizero muri iyo sentare ibihugu vyo muri afurika biriko birava muri iyo sentare hamwe n'ibifise umugambi wo kwivamwo nivyo rero bikwiye gufata iya mbere mu gutangura ibiganiro na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ishingwa rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha rirahambaye cane kugira ngo inyifato yo kudahana ivyaha bikomeye irangire kuva muri iyo sentare rero vyoba biteye agahinda kandi iyo ngingo yoba ari ingingo isubije inyuma intambwe imaze gukorwa kandi uburyo bwashinzwe bwo gukingira agateka kazina muntu bwoba buzimanganye igihugu ca gambia gifashe ingingo yo kuva muri iyo sentare iminsi mike inyuma yaho igihugu ca afurika y'epfo hamwe n'igihugu c'u burundi bitangarije ko bivuye muri iyo sentare radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro c'inkino mwateguriwe kandi mushikirizwa na fideli niyo ngabo
urakoze Aloyis amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo amakuru abandanya kuvugwa n'ayerekeye umukinyi rurangiranwa wo mu gihugu cya Brazil mu mupira w'amaguru Carlos Alberto yitavye imana ku munsi wa kabiri Carlos Alberto yari umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo w'umugwi nserukiragihugu wa Brazil watsinze igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi yitavye imana ku munsi wa kabiri ahitanywe n'umutima umugwi nserukiragihugu wa Brazil watsinze igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi warimwo abandi bakinyi rurangiranwa nka Pere Jezinho Tostao na Rivelino uwo mugwi ukaba ubonwa n'abantu benshi ko ari wo mugwi werekanye ko ukomeye cyane kurusha iyindi migwi nserukiragihugu yo ku isi gushika ubu Pere umwe mu bagenzi biwe kandi bakinanye abonwa n'abantu benshi ko ari we mukinya akomeye cyane ku isi mu mateka y'umupira w'amaguru yatangaje ko ababajwe n'urupfu rw'umugenzi wiwe atangaza ko yibuka ibihe bari kumwe mu mugwi Santos muri Brazil n'umugwi Cosmos mu gisagara ca New York muri leta zunze ubumwe za Amerika Franz Beckenbauer yahoze ari kapitene w'umugwi nserukiragihugu w'Ubudagi nawe nyene yari yibutse Carlos Alberto yise nawe nyene umugenzi. Ronaldinho yari mu mugwi nserukiragihugu wa Brazil watsinze igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru mu mwaka wa 2002 yatangaje ku rubuga Twitter ko Carlos Alberto yari ndongozi mu kibuga c'umupira w'amaguru no hanze yaho yamwifurije kuruhuka mu mahoro. umugwi w'umupira w'amaguru New York Cosmos watangaje ko ubabajwe cyane n'urupfu rwa Carlos Alberto uwo mugwi watangaje ko azoguma ari mu muryango wawo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ko Carlos Alberto yavutse ari ndongozi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Brazil ryatangaje ko ryaguye mu gahundwe kubera urupfu rwa Carlos Alberto umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Brazil yatangaje icesi iminsi itatu y'ikigandaro amabendera ku cicaro c'iryo shyirahamwe yadugijwe gushika hagati inkino zose zitunganijwe n'iryo shyirahamwe zizokubahiriza umunota w'agacerere wo kwibuka Carlos Alberto radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu naho tuvuge ku nkino tukujya muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amayikipe akina mu mahiganwa atandukanye mu gihugu cy'ubwongereza bita likapu mu rurimi rw'icyongereza zabaye ejo ku munsi wa gatatu umugwi manchester united watsinze manchester city igitsindo ku busa southampton yatsinze sunderland igitsindo ku busa mu gihe west ham united yatsinze chelsea ibitsindo bibiri kuri kimwe aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo
Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ubu naho ni mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta z'ubumwe za Amerika ku bibazo binyuranye birabisi.
leta zunze ubumwe za amerika iherutse kugira ibitero byo kwivuna abansi inyuma y'aho hagiriwe igitero ku bwato bwabo bwo mu ngwano buri ku nkombe y'inzuzi z'igihugu cya yemen ku itariki icenda cumi na zibiri na cumi na zitanu z'ukwezi kwa cumi amamisire yaratewe kuri ubwo bwato bw'abanyamerika buri mu karere kafashwe n'abaroberi b'abanyeyemen bo mu bwoko bw'abahudhi ku itariki rya cumi na zitatu z'uku kwezi kwa cumi leta zunze ubumwe za amerika yaciye igira ibitero mu duce dutatu turi ku kivuko cy'ibahari hafi ya yemen ibyo bitero byakozwe n'ubwato bw'abanyamerika bwitwa destroyer nitzer ubwo bwato bw'abanyamerika bwasambuye ibyuma bya radar bigenduza ibirere bisambura ububasha bw'iyo radar kubona ubundi bwato bushobora kwinjira muri ako karere umuserukizi w'ibiro bijejwe gutangaza amakuru mu biro vya amerika bijejwe iperereza peter cook yavuze ko ibitero vyakozwe na amerika vyari ibitero vyo kwivuna umwansi ati kwari ugukingira ubwato bwacu hamwe no gukingira uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza muri iryo bahari ivyo navyo bikaba ari ishingano rikomeye ku mutekano wa leta zunze ubumwe za amerika cook ati ingunguru z'ibitoro zirenga amamiliyoni ane ku munsi zica mu karere ka bab el mandeb inzira y'amazi iri muri ako karere ihuza aziya n'uburaya umutekano w'iyo nzira urahambaye ku butunzi bw'ako karere n'ubudandaji ku isi yose intambara yo muri yemen yatanguye mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abaroberi bo mu bwoko bw'inkehwa z'abahudhi bari bashigikiwe n'igihugu cya iran bafata akarere katari gato k'igihugu cya yemen batuma umukuru w'igihugu abde mansur hadi ahunga inyuma yaho uwo mukuru w'igihugu yaciye asaba urunani rw'abasirikare bayobowe na arabi saudite kugira ibitero vyo mu kirere ku birindiro vy'abo bagwanyi b'abahudhi leta zunze ubumwe za amerika nayo nyene ihora ifashisha urwo runani rw'abasirikare perereza rifasha ivyo bitero vyo mu kirere ariko amerika yaragaragaje amakenga menshi ifise ku buzima bw'abanyagihugu aho ni mu gihe haherutse kugirwa igitero mu rubanza rwo gupfuba umunyagihugu cahitanye abantu barenga ijana na mirongo ine gikomeretsa n'abandi benshi mu ntango z'indwi intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ismael auld sheikh ahmed yatangaje ko hashizwe mu ngiro amasezerano yo guhagarika intambara yashize ko urukumu n'impande zose ivyo bikaba vyatumye hashobora gusubira kuboneka akajya kuko haba ibiganiro bishobora guhagarika intambara burundu ku biro vy'iperereza cook yongeye ko avuga ati abaza bashaka kugira iterabwoba ku basirikare ba leta zunze ubumwe za amerika bamenye ko tutazobihanganira ati tuzokwivuna umwansi dutewe ati twafashe ingingo zihuta muri iki gitero giherutse kandi habaye ikindi gitero turiteguriye umwanya uwo ari wo wese kwivuna umwansi iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta z'ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko imbere yaho rozine munezero abanza tubwire incamake y'amakuru yadushikirije rozine muri maka makuru twabashikirije avugwa hirya no hino abagwanyi bashigikiye umutwe wa leta ya kisilamu bigaruriye igisagara cyawo cya mbere kinini mu ntara ya puntland muri somaliya icyo gisagara cyitwa kandara kiri mu karere k'ikiyaga gitukura giherereye ku mupaka utumbereye ibisagara bya yemeni umuyobozi ajejwe iby'imfashanyo muri onu stefan o'brien amenyesha ko igisagara cya repo muri siriya cyabaye icy'ubwicanyi aho mu kwezi guheza abantu bashika ku majana ane bahitanywe n'intambara bashika ku bihumbi bibiri bagakomereka o'brien avuga kandi ko abenshi muri abo bagizwe n'abana muri venezuela ukutumvikana kuri muri politike kwatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bakorokera amabarabara kuri uyu wa gatatu kugira imyerekano iyo myerekano ibaye iya mbere aho muri venezuela yitabiwe n'abantu isinzi kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda aho bamwe mu banyagihugu bari bakoze imyerekano yo kwiyamiriza perezida nicola maduro ihiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika rirabandanya ibyigwa byerekana ko umukandida Hillary Clinton ari we azi imbere y'uwo bahiganwa Donald Trump
radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro amakuru nayo twashikirijwe na Rosine Munezero
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.